iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ndabaramukije inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri sitya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya burya turi ahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugaca naho twihanganye ni amanegeka natwe mu minsi mikeya tubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akora naho tugiye nta n'akazi tukironka kubera izuba uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri site ya kamakara iri muri komine rugombo y'intara ya cibitoke avuga ko umwanya n'umwanya bashobora guhamvya bagenzi babo bariko bahunga inzara ivugwa muri iyo site iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho abapfasoni bo muri komune ya kinyinya y'intara ya ruyigi bagiriza abashingantahe babo gusesagura umwimbu baronse mu isarura riheruka ico biva ko muracumva ahandi hato ariko none muti hari ico vyoba biriko birica abana banje babayeho nabi agasabuni ntibaronka akunyo ntibaronka hari n'igihe turara ubusa ugasanga ntituriye kandi cyari igihe cy'iyimbura nuko rero ido n'ido z'izo nkuru zose ndabaciriye ku masonga ni handi hato mugume mwumviriza ijwi ry'amerika ariko imbere y'uko nja mu ido n'ido ry'inkuru ndabaciriye ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make ko zed hard al hussein ayiyoboye ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe agateka kazina muntu yasavye ko hakorwa amatohoza mpuzamakungu ku bwicanyi buherutse kubera mu ntara ya kasai yo hagati muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo al hussein yagirije leta ya kongo ko yananiwe guhagarika ubwo bwicanyi vyitezwe ko abajejwe agateka kazina muntu muri onu muri ino ndwi bemeza canke bagahakana ko abahinga bigenga botanguza amatohoza mpuzamakungu yihuta ku bwicanyi buheruka kubera mu ntara ya Kasai yo hagati harimo n'ubwicanyi bwahitanye abahinga babiri b'ishirahamwe ONU bwabaye mu ntango z'uno mwaka umushikiranganji ajeje ubutungane muri Kongo Alexis Tambwe Mwamba yamara aza yamaze kwiyamiriza ayo matohoza mpuzamakungu Tambwe asigura ko batarota bemera ko amatohoza nk'ayo akogwa hatagiyemwo abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uno wa gatatu mugujejwe amatohoza mu nama nkenguzamateka ya amerika uraza kwicarira ikibazo c'uruhara n'urugero igihugu c'uburusiya cagize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu ca amerika yabaye mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abakenguzamateka bari muri uwo mugwi mu masaha ari imbere gato baza kandi kurabira hamwe uburyo amerika yo kwikingira kugira ngo ivyo ntibize bisubire iyo nama iza kandi guhuza abategetsi mu vy'umutekano w'ubuhinga bwa none internet abajeje kugwanya isuma ry'urusaku ajeje umutekano wo mu gihugu hagati abaserukira abandi mu itunganywa ry'amatora hamwe n'uwuserukira amaleta yose agize amerika uko ari mirongo itanu abakenguzamateka bavuga ko bamaze kumva ibitari bike mu matohoza amaze iminsi akogwa yamara ko mu nama yo kuri uno wa gatatu bakeneye kumenya nimba ukwivanga k'uburusiya mu matora ya amerika hari ico kwahinduye mu vyavuye muri ayo matora iyindi nkuru chancelier w'igihugu c'ubudagi angela merkel yashikirije umugambi mushasha usaba kongereza imitahe ku mugabane wa afurika nk'uburyo bwo guhagarika abanyafurika barondera kwimukira mu bihugu vya buraya umugambi wiswe plan merkel ushikirijwe imbere y'uko merkel yakira inama y'ibihugu mirongo ibiri bitunze cane kurusha ibindi ku isi bigize umugwi wa g20 inama izoba mu kwezi kuza chancelier w'ubudagi yemeje gutanga miliyoni amajana atatu na mirongo itatu na zitanu z'amadolari y'abanyamerika agenewe gutuma abanyamitahe b'abanyamahanga baja ku mugabane wa afurika chancelier w'ubudagi yasezeranye kandi kuzogerageza kumvisha abategetsi b'ibindi bihugu cumi n'icenda bazokwitabira iyo nama y'umugwi wa G20 umugambi wo gufasha ubutunzi bucumbagira bw'ibihugu vyo muri Afrika Udagi bwahizemwo ibihugu bine vyo muri Afrika buzoshimikira ku ivyo navyo ni Cote d'Ivoire, Maroc, Rwanda na Tunisia. Yamara Udagi umenyesha kandi ko bwagiranye ibiganiro n'abandi bategetsi bihugu vyo muri Afrika. nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika nongere ndabaramutse kandi ndabahe ikaze ino radiyo muri ko mwumva kuri efemu mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efemu mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo twumva muri mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nongere ngire mwiriwe abanyagihugu bo muri site kamakare yo muri komine rugombo y'intara ya cibitoke bavuga ko muri kino gihe inzara yasubiye kuba ndanse abatari bake bakaba bariko barahunga baja mu bihugu nko mu rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo umunyamakuru wacu diane ndonse yanyarukiye muri iyo site bamwe mu bo bayaze bamubwira ko eh, bari mu guhamvya bagenzi babo iyo bahungiye dutega amatwi no nkuru yiwe abanyagihugu bo muri site kamakara ya komine rugombo bavuga ko bari mu bukene budasanzwe muri kino gihe bavuga ko inzara ari ibagaramiye ku kubura ibyo bafungura aha ni mu gihe bamwe bavuga ko bashobora kumara iminsi nk'ibiri badafunguye kukaba nk'ako bamwe mu bana bavyimvye amatama bakagira n'umubiri utukura eka n'imishatsi ibenje bigaragara ko amagara yabo atifashe neza uwundi mugwi w'abantu bo muri ino site ya kamakara ugaramiwe kuruta abandi ni uw'abasaza uyu mutamakazi atubwira ko n'indwara yaziyemwo ku kubura ico ahereza umunwa hamwe n'umutama wiwe ndaho mu nzu jenyine n'umusaza yararembye twese turembeye hamwe ntitugira ikidufasha twibereyeho gutyo Eh, ntacyo nafunguye kuva ryasha gushikana n'ubu muvyeyi aho nta mpemu numva buto kuvuga kubera numva inzara yanyishe igakorana n'indwara abakiri bato bobo baraja guca ingero mu mirima ariko nabone bavuga ko batoroherwa kuronka aho bayica ivyo bikava ko imvura yacitse hakiri kare mu kwezi kwa kane mu gihe yari isanzwe icika mu kwezi kwa gatandatu ntawondereye elias ni umwe mu bagabo bakiri bato mu bisanzwe ubuzima bwaha buragoye nk'ubu nari nazindutse kuronderera aho noca ikirake mu kabamba ndabura akazi nca ngarukana isuku uko nyene ubu ndaho uku nyene ntabwo byoroshe uno munsi mu gufungura twibutse ko iyi nzara iri muri ino site ya kamakara haheze amezi umunani ihahitiye ndetse no mu ikomine nka yose muri rusangi urongoye iyi site avuga ko mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze abantu ijana na mirongo itandatu n'icenda bari bahunze baja mu gihugu c'u rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko muri abo abashika mirongo ine na batanu bari bamaze guhunguka nzobonima emmanuel abandanya avuga ko haheze amezi atatu baguma basubira guhunga aho kugeza ubu muri abo bari bahungutse hasigaye umuntu umwe gusa nawene avuga ko umugore wiwe haheze amezi abiri yaramutaye hamwe n'abana batatu bavyaranye hari n'abandi bavuga ko batawe nabo bubakanye bagasiga basambuye ibisakazo vy'inzu kugira ngo bagurishe gutyo baronke itike ibashikana iyo baja nk'uko vyashikiye uyu mugabo barengayo venansi nagiye guca ingero nsanga abana byose Ama- ahamagara umufundi amabati ayo ku nzu angahe ane n'ubu inzu iri uko nyene yuko nyene usanga bafashe imyamba barimura ngo basubire kwegeranya inzu ni madirisha gusa hejuru ni mu bitobagure gusa canibera ngaho canigumira ngaho kubera iki yagiye atwaye amabati yengwe no ngo haramunaniye none ayo mabati yatwaye he yarayagurishije yarondeye itike yo gusubiza namaze kumva agasaudi ko bari bubembe abatarahunga bavuga ko ari kubura icyo bafata n'icyo bareka kuko batotesha abana babo amashure uyu mukenyezi avuga ko umwanya n'umwanya nabone bashobora guhunga hamwe uruzuba gokomeza kwaka muri ako karere burya turi ahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugaca naho twihanganye ni amanegeka natwe mu minsi mikeya tubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akora naho tugiye nta n'akazi tukironka kubera izuba ibintu vyunyurwa nuko aba banyagihugu bo muri site kamakara batagira amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo umukuru wa site nzobonimpa emmanuel asaba leta ko yobaronsa amatongo canke ikabandanya ibafasha nk'impunzi byiza byihuta nuko mbere bogira inguvu bakatuzanira imfungurwa none ko abakongomani bo bahungiye mu gihugu ko babafasha ega na twebwe tumeze nk'abajya abakongomani twahungutse tuzi ko bazaza baradufasha cyangwa bakadusubiza mu byacu none nk'uko twari turi mu mahanga mu makungu ubu ngubu birarushiriza n'ubu turi mu buhungiro leta rero turayisabye niza iradufasha nk'uko bafasha aba- izindi mpunzi zavuye ahandi abajeje intwaro muri komine rugombo bavuga ko iyo nzara atari agaseseshwa rumuri ko bariko baragerageza kubaba hafi ariko hagati aha umuhanuzi wa musitaneri wa komine rugombo ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano firme habumuremyi avuga ko bariko bararondera abashobora kubafashisha ibifungurwa mu kurindira ko imvura igwa turiko turarondera abagira neza bashoboye kutwumva bagatahura ikibazo cy'abo bantu kugira ngo bagire icyo babafashije mu kubaronsa na cyane cyane imfungurwa zobafasha kubashikana mu gihe kirima aho bashobora kuja kurondera akazi ku bafise amatongo bakabarimira baka- maze bakabahereza amafaranga bashoboye kubabeshaho abanyagihugu bo muri site kamakara bahashitse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu bagizwe n'imiryango amajana atatu na mirongo itanu n'itatu y'abahungutse abatwa abahoze ku rugamba hamwe na ba ntahonikora mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika Diane tuve ngaho mu ntara ya Cibitoke dukubitire gatonya muri commune ya Kinyinya y'intara ya Ruyigi aho mu ba- bamwe mu bakenyezi bo muri iyo commune bidogera abagabo babo ko bari kwasesagura umwimbu wose mu masoko muri kino gihe c'isarura ivyo bikabasiga mu bukene ntangere mu gihe bari biteze kuronka koyoko biciye muri uwo mwimbu baronse abajeje intwaro bavuga ko bagerageza kumvikanisha iyo miryango bibaye ngombwa bagafatirwa ibihano nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Raisa Lilian Inamahoro iri tunganywa ribi ry'umwimbu ryegekwa ku bagabo rifatiye yuko bahereza mu masoko atandukanye umwimbu ugizwe ahanini n'umuceri uburo n'ibiharage bamwe mu bakenyezi baha muri komine kinyinya bavuga ko baheruka babirakuya mu kuja kurima bonyene hagera gusarura abo bubakanye bakabaca mu ryahumye mu gutwara uyu mwimbu ntibamenye irengero ryawo uyu mupfasoni mwirimizi kankindi konsolata wo ku mutumba muvumu aratwiganira uko bimeze mu gihe abandi bari ku mirimo barafata nka tujya muba mwarimbuye wejeje ukaca usanga acishije mu mbavu aranyuruje nkaho uri umupfasoni wagiye kuvoma cyangwa wagiye gusenya cyangwa wagiye kurima ukaca usanga wa mugabo aragize nte aratunyuruje aradutwaye nawe usigara uriyambagura ugasigara uriyumvira hariho umumama umwe yagiye kurima asiga imbuto y'ibiyoba n'imbuto y'ibiharage amaze kuza kuva mu mirimo yasanze umugabo yabigurishije ingeso y'akaboregwe iri mu bituma abagabo baha bashora umwimbu ntibiyumvire kuziganya inkurikizi nuko ataco baheza bazane mu miryango ngo ishobore kwikenura umugabo wanjye aguma abihereza ku isoko mu bana banjye babayeho nabi agasabuni ntibaronka akunyo ntibaronka hari n'igihe turara ubusa ugasanga ntituriye kandi cyari igihe cy'iyimbura heraba nka kano gatambana karaheze ngaha ngo manzonesha kandi umugabo wanjye kweri nabona umenga yari umuntu w'ingufu yokora tukabaho neza mugaraba nta ntacyo afasha ku ruhande rw'abagabo bagirizwa uku gusesagura uretse ko benshi babihakana bavuga ko baba babitewe n'ubukene bubugarije uyu ni umwe muri bo avuga ko umugabo yamye yikora ku twiyiwe nubura yo kuja mu bandi bagabo ngo nuko ntinye igisure c'umugore iyo ni imvugo nyene y'abagore birashika iyo vyanse agashatangura kukwegeka ko amakosa ubwira none ndanka umuryango wanje naho biri uku ntikibuza ko hari undi muce w'abagabo baneguriye inyifato ya bagenzi babo bakababazwa no kubona hari abubahuka kugurisha umwimbu baba bafise kugira baronke amafaranga yo kwirirwa mu birabo disimasi berahino agira ati abagabo bagira gutyo bizambura kimazi ni ububegito bwabo akemera kuza konona ya mafaranga usanga mu rugo bakenye agaca asanga agiye guhomba iyo iyo wa munyatawurose na zandagara na kagasabune na niyumva ko umugore n'abana basha bagenda baranuka mukwiye kuza murabahanura mukabaha n'ibihano umuhanuzi mukuru ajejwe ivy'imibano muri komine kinyinya jean bosco ndiho ku bwayo avuga ko agahombo ari kanini ku miryango idafashanya mu matungo yo mu rugo abandanya amenyesha ko mu ntwaro babandanya isekeza ryo gutuza inzoga zitemewe n'amategeko ari nazo ntandaro y'uko gusesagura ino hariho amakomite yajejwe eh, umutekano ahurikiwemo bose kugira ngo hafatwe ingingo ku mitumba komine nayo kugira ngo ishyireko eh, nk'iki kidodo kugira ngo babone yuko bashyigikiwe n'abajejwe intwaro muri komine rero twebwe iyo twabimenye turabatuma ko tukabahanura iyo byase rimwe na rimwe turacishamwo tukabahana tukabaca nk'amande gutyo hanyuma bagasubira bakaja ku murongo abakenyezi baha muri komine kinyinya bavuga ko kubona ino komine yabo ihana urubibe n'igihugu ca tanzania vyorosha imigenderanire ituma abagabo babo bashorayo umwimbu mu kinyegero mu ntara ya ruyigi raisa lilian inamahoro ijwi rya amerika
ayavugwa mu makambi tuyahere mu ikambi ya Nakival iri mu gihugu ca Uganda aho impunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi bijukiye kubungabunga ibidukikije ni nko gutera ibiti aho babaye canke ku misozi yamara ico gikorwa ngo ntikiriko kiraborohera kuko hari udukoko twiziziye ivyo biti bitandukanye muri ako karere umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo adufitiye vyinshi kuri ino nkuru uduce turi mu misozi mu kambi y'inakivale aho biboneka ko higeze kuba hari ibiti uyu munsi hari utugegene tw'ibiti cyangwa imimera amezwa impunzi zarabyikoze ko kugira bikunde zitangura ubuzima muri iyo kambi uyu ni umwe mu baremesha kiyago yaganiriye n'ijwi rya amerika ni mu gihe nyine tuba tukiza ngaha nta mategeko yari ahari umuntu watema igiti aho akibonye kandi twari dukeneye kubaka inzu byari ngombwa ko twubakisha ibiti niyo mpamvu twabitemye ariko ubu twarateye ibindi biri ko biraduga kandi bariko bazana n'ibindi uyu munsi rero ingingo zarasohotse kirazira kikaziririzwa guca igiti kuri iyo misozi no kugira baronke udukara cyangwa udukwi batekesha amashyirahamwe araba ibidukikije muri iyo kambi yarize ubundi buhinga butonona ibidukikije nk'uko uyu muremesha kiyago abyigana ibiti mwarabimaze inkwi muzikura he
inkwi turazironka ari ishyirahamwe ryitwa nsamizi nsamizi rirakora amakara rikoresheje ibintu by'imicafu amakara barayazana ikiro n'amajana atatu abantu barayagura batayaguze nabo niba babandi bakoresha iziko bagerageza kurondera inkwi nawe atari zo ku musozi bakoresha ibigorigori canke bijya biti by'amasaka ibintu nk'ivyo ariko batononye ibiti byasigaye ku musozi ahubwo buri rugo muri iyo kambi cyane cyane mu turere dufatwa nk'uturi ruguru rukubitirwa kubungabunga ibiti ntibiborohera cane ariko ibiti birakuze urabiye nk'iwanje ndafite igiti kiri hafi gipima nk'imetero zibiri nta ngorane ibiti biriko birakura none muri uwo mugambi wo gutera ibiti hari aho boba bahimiriza buri muryango nk'awo watumbereye nko gutera ibiti neza cyane ishyirahamwe nsamizi rirazana ibiti mu modokari bikabisanza muhira umuntu kandi baraza kuraba ko buri muntu imbere yiwe n'imiburi ku ibarabara yagiye ateraho ibiti hari amande baca uwo utabiteye oya nta mande hari baca ariko nawe turababwira ko umuntu gutera igiti ko ari ngombwa ko aribyo bizana imvura ko bizana igitutu umuntu akabitera kumva ko abikunze aho ni ku muhana w'umuntu kuri iyi misozi tubona naho byifashe gute ko mbona hari ubwambura aha ku misozi rero kuhatera ibiti si cyoroshye kuko aha mu buganda hari umuswa mwinshi cyane natwega ibiti dutera tubiterana umunyare kuko umuswa uratinya umunyare bigakurana kuba ku musozi rero kwatera ibiti nibaza ko bitokura ndetse bahinduye politiki bakazana nka za misederi iminuka cyane igengira umuswa ntubijye nayo no mu buganda ntigwiriye
imvura iri kwiratara muri kino gihe aravuga nuko yabuze muri uwo mwaka ntibyoba ari zimwe mu ngaruka z'ibyo by'uko ibiti mwabimaze
oya icyo sinogishigikira kuko yego nibyo imvura yarabuze ariko no mu bindi bice za bunyoro mubende za kampara naho nyine imvura yari imaze iminsi itagwa kandi ibiti biriho n'ihindaguka ry'ibirere nabaza ko atari ico ubwo none izo mpunzi zoba zigambura uko mugambi wo kunagura ibidukikije mu kambi y'inakivare uyu muremesha kiyago yishura avuga ati buri vilage ifite amakomite y'abantu bajeje gukingira ibidukikije bagufasha utemye igiti iyo komite nyene niyo gutangira raporo bakaza bagufasha guca amande eka n'abatware barashima aho bagejeje uwo mugambi ubwa mbere tugishika hano byararononekaye kubera ko nta mategeko bari bwatwigishe wasanga umuntu umwe wese aho abonye gitema ariko kugera iki gihe bashoboye gushikira abanyagihugu bashyiraho amakomite ajeje gucunga ibiti ubu ndebye aho biri murika muraraba namwe ku misozi murabona ko ibiti byatanguye kugarura agatutu bimaze gutangura kugaragara ariko si cyane ariko turabona ko mu myaka iri imbere bizaba bimeze neza cyane gusumba
mu banyagihugu naho mubahimiriza gute mu ngo zabo mu banyagihugu tubahimiriza gutera ibiti tugira n'amahirwe ishyirahamwe samizi riradufasha mu kuduhereza ibiti rikongera rikadufasha n'iyo twamaze kubitera hariho umuti w'umuswa bazana bagapomba kugira ngo umuswa udashobora kwangiriza ibyo biti ni nacyo gituma murebye ku ngo z'abantu ngaha ahenshi mureba hariho ibiti bitanguye kuza birakura tubona ko mu minsi iza ibiti bizaba bigaragara cyane uwo mugambi mubona hari akarusho urazana uwo mugambi ni mwiza cyane ahubwo twaranabasabye ko babandanya badufata mu mugongo kugira ngo dutangure no kubitera mu masambu aho umuntu afise umurima wo guhinga agenda ateraho ibiti kugira ngo bibe byinshi kuko ibyo byo ku mi- ku mabarabara bishobora kuba bike ariko badufashije bakaduha izindi mbuto nziza no kubikurikirana twatera no mu mirima ugasanga ibiti bikagaruka bikaba byiza cyane naho biri uko ariko kubyo ijwi rya amerika ryashoboye kwibonera ni uko abanyagihugu b'impunzi batareka kwikika mu kiza ngo baje gutema uduti twacitse ku icumu cyangwa twari ko turameramezwa ibyo n'abayobozi bakabyemera bakavuga ko bigoye kuragira abantu leonce niyo ngabo inakivare muri uganda ijwi rya amerika nuko rero tukivuga amakuru avugwa mu makambi atandukanye tugaruke ku munsi mpuzamakungu w'impunzi wahimbajwe kuri rino genekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatandatu kwa bibiri na cumi n'indwi hari ku wa kabiri tubabwira ko ibibazo byo kutagira ibyangombwa biraje ishinga impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu majepfo y'intara ya kivu muri kongo ikibazo c'ibifungurwa bidakwiye ari bimwe mu bibazo izo mpunzi zashize ahabona ko zifise komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ngaho mu rusenda ikaba yemeye yuko bagiye kwicarira ico kibazo kugira ngo bi- bagiye kwicara ivyo bibazo murantunga kugira ngo bitoregwe umuti umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yari yakurikiranye ivy'uwo musi
aka ni akarasisi k'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda ubwo zizihizaga umunsi mpuzamahanga w'impunzi umunsi wizihijwe kuri uyu wa kabiri tariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aho buri viraje mu maviraje mirongo itanu agize iyi nkambi yareserukiwe n'abantu cumi na babiri kuri defile yatwaye isaha yose irenga dore ko n'amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu rusenda nayo yari yaserukiwe uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi wari ufite insanganyamatsiko igira iti hamwe n'impunzi abantu nkanjye nawe nibo batumye zihunga bukaba bwari uburyo bwiza ku mpunzi z'abarundi kugaragaza bimwe mu bibazo bizugarije uyu ni nyandwi pavin shefu wa village mirongo ibiri n'icyenda wagarutse kuri ibi bibazo byugarije impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda nk'ikibazo cya mbere twebwe impunzi zo mu rusenda atakiranga neza neza ko turaba refije icyo bita sitati nico tutagira kandi ni nacyo kintu nyakubahwa perezida yashimikiye ko ko tworonswa sitati eh, nk'abashefu de village komite diregiteri bakaronka ituma tumanako amakuru tuvuge eh, motorora canke telefone kugira ngo tuze turahanahana amakuru bivanye n'uko inkambi ari nini ni ibihumbi bingana mirongo itatu by'abarefije bari mu mu nkambi yacu yo mu rusenda icyo ni nacyo kintu hanini hanini perezida yashimikiye ko ni uko ifungurwa ari nkeya kuko urabye amafaranga tuza turonka ni idorari cumi na zitanu yabishimikiye ko cyane nyakubahwa perezida yabishimikiye avuga yuko eh, amahera yokongerezwa imfashanyo ikongerekana ubu muri iki gihe duhagazemo byerekana neza neza yuko atakintu cyerekana neza ko turi impunzi dufise kuko ifomo umwaka usa n'uwuheze ifomu two baduhaye yaraheze baduhaye ifomu muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu turi muri bibiri na cumi n'indwi umwaka uraheze atakitamburisho canke atacerekana neza neza ko turi impunzi ngaha mu rusenda dufise ni naco gituma dufise amakenga akomeye cyane kuko uri kuraraba eh, eh, perezida yabisiguye neza ko hakenewe carte de refugee dukeneye kuronka nka- nk'impunzi zo mu rusenda kuko turaho nta gitamburisho na kimwe dufise kuko n'ifomu twa dufise yarataye igihe iyi nkambi yo mu rusenda ibarirwamo impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo itatu zimwe muri izi mpunzi hari uko zifata uyu munsi mukuru wazitiriwe umunsi mukuru wahariwe impunzi ku isi yose natwe dusanzwe turi n'impunzi z'abarundi kuri uyu munsi mukuru twebwe ni kuri twawakiriye neza kandi ni umunsi mukuru dushima hanini ni n'umunsi mukuru uduha n'akaryo ko gushikiriza bimwe mu byiyumviro byacu bimwe biba bitugarije nk'impunzi dusanzwe tuba nko ibihu- nko mu bihugu tuta- tutari dusanzwe tubamo mbese tutari dusanzwe tumenyereye by'ukuri uyu munsi mukuru turawishimira nk'abandi bose nk'impunzi zose ziri ku isi ariko hari bimwe bimwe tugaragaza gusaba cyane cyane nka leta ya kongo yatwakiriye hamwe na hase na senere yo isanzwe ujejwe impunzi yuko ikwiye kuraba ikaduha uburenganzira budufasha kwisahiriza ubuzima bwa misi yose umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya fizi metre sami mukombozi akaba yaratangaje ko bagiye gushakira impunzi ziba mu bihangare byo mu rusenda ibibanza byo kubakamo amazu ibi bakazabikora bafatikanyije n'ishyirahamwe gita impunzi haser uyu muyobozi akaba ashima imikoranire myiza iri hagati y'impunzi n'amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu rusenda bityo akaba yarazisezeranyije ko n'ibindi bibazo birimo iby'imirire ibiranga impunzi ko bagiye kubishakira ibisubizo bamenyeshe yuko mu ntara y'Kivu y'amajyepfo habarizwa impunzi ibihumbi mirongo itanu harimo impunzi z'abarundi n'abanyarwanda iyi mibare ikaba yaratangajwe na haseri ubwo hizihizwaga umunsi mukuru w'impunzi kuri uyu wa kabiri vedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda nk'uko rero mubimenyereye iminsi yose nkano mango turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu kuko tukiri mu ndwi yahimbajwemo umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi tubabwira ivya malariya mu ikambi ya mahama iri mu gihugu c'u rwanda desire hatungimana
iyo ndwara ya malariya iterwa n'umubu w'ingore bita anofere mu rurimi rw'igifaransa nk'uko abaganga babimenyesha utarayigwara ahimahama muri kino gihe ashimira imana uno mugabo amenyesha ko ayigwaye kabiri mu kwezi kumwe amenyesha ko atumva igituma adakira kandi imiti abaganga bamuhaye yayinyoye nk'uko babimutegetse nshobora nibaza yuko muri kambi ya mama malariya yabaye nk'ikiza kuko uyigwaye uyigwaye ubwa mbere arafata kiri igahera ariko indwi imwe inyuma cyangwa indwi zibiri inyuma arasubiye agafatwa ibyo bintu maze kubibona kuri jewe no ku bandi bantu b'abagenzi banje benshi cyane rwose nje nibaza yuko ibiti barimo baraduha ngaha mu ikambi darimo itica neza imigera irimo ya malariya iturimo kuko ntibyumvikana ingene umuntu yomara akira yayifashe mu mategeko atanze uba yanyoye atana kimwe ariko agaca asubira akagwara malariya mu ndwi nk'ino itarenze nibaza yuko biva ku kugene iyo miti baduha idahuye n'indwara tuba dufite abandi babangamiwe n'iyo ndwara ya malariya mu ikambi ya mahama n'abana bakiri bato uno mukenyezi twaho yavuye guhiga umwerera w'abana biwe amenyesha ko agwaje abana babiri kandi ko bose bamaze kuyigwara akarenze rimwe mu kiringo kidashika ukwezi mvuga ubuhangayitse cyane baravomisa baba bafise ibyuya byinshi ni ukuvuga ngo icuya c'amazi amazi atose ukamenya ngo bamusutseho ijerekani y'amazi ni ukuvuga biba bikaze cyane urabahunga kugira nawe ntibakwandukize ubwo bushuhe bwabo imiti babaha nayo mubona hari akamaro igira abana banyu imiti baduha ni ukuvuga iyo kiru y'imazi uwo mwana aratembera tukagira ngo yakira tukaza tubona n'ubundi yasubiranye malariya n'ubundi twasubira kwa muganga bakongera kuyitora ni ukuvuga iyo miti sinzi ntabwo turi ko turabona ko iriko irakorana n'iyo ndwara malariya iyo abana barembye muri kino gihe muraheza mukabikika gute kuvuga ufata ya rasiyo yiwe kubera ntabariko arafungura ukayiguza ifanta cyangwa akananasi nuko tubaye kugira iyo ndwara ituzwe aho mikambi ya mahama hari abagore n'abagabo bahawe inyigisho kugira bafashe abaganga bari barengewe abaremesha kiyago bacinze ukunzu baraba uwo wese agwaye kugira ntagire usigara muhira adapimwe kuva batanguye ako kazi bamenyesha ko kwa muganga imirongo y'abaje kwipimisha yagabanutse cyane abo baremesha kiyago barongera bakamenyesha ko ibyo gutonda kwa muganga ugataha utapimwe uba ari umugani ku bavuga ko badakira kandi bafashe imiti abo baremesha kiyago bibaza ko bayifata nabi ariko n'ingene impunzi zibayeho bituma hari abaguma basinzikara n'aho baba bari ku miti umwe muri bo arabitwiganira
nuko rero ico tukazoshobora kukigaruka ko hanyuma turashimiye mwebwe mwariko muratwumviriza muri mu mihinga itandukanye igize isi yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nariko ndaremesha kino kiganiro iwanyu mu ntara ndabahaye isango gejo nkaho twatanguriye mururanirwe mu banyu